Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. iradiyo hejuru ry'amerika ishamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda muri yoni za nshuti mwese dutaremanye muri kumwe na frederic nkurikije mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri saha mu gitondo cyo kuri musi wa mbere impunzi z'abanyekongo zavuye makambi atanu zazindukiye mu gikorwa cyo gutanga ubutumwa kuri ambasade zitandukanye zikorera i Kigali mu Rwanda
ni amambasade icumi n'imwe niyo turi bujyane y'ibihugu haba ibyo mu karere ndetse n'ibindi bihugu byo mu mahanga twifuje kubikora gutyo kugira ngo nabo bakomeze bamenye ko bari guceceka kandi turi gushira
abo ni bamwe muri izo mpunzi z'abanyekongo sentare nkuru mu Rwanda yemeje ivyaha vyagizwe Bamporiki Edouard ko yakoresheje ububasha ahabwa n'iteko ku nyungu ziwe bwite maze imucira munyororo gufungwa imyaka itanu no gutanga ihadabu y'imiliyoni mirongo itatu y'amafaranga y'abanyarwanda Ekleziya y'abaterani yarimitse umunyapalestina wayo wa mbere nka pasteur ejo ku munsi w'imana mu birori vyabereye i Yerusalemu umushikanje w'ikirera wa leta z'ubumwe za amerika janet yelana yavuze ko ari ngombwa cane gutorera inyishu ikibazo c'imyenda ya zambia amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kamahuna abamenyesha amakuru basaba amatohoza kunyuruzwa hamwe n'iyicwa ry'umumenyesha amakuru azwi cyane Martinez Zogo idonido n'inkuru na Oriane Itangishaka Martine Zogo yanyurujwe mu ndwi iheze inyuma yaho avuze ko ashobora kuzokwicwa kubera amatohoza yari atanguye ajanye na ruswa iri mu bategetsi ba leta ururirimbo rw'umunyeburkina Faso Alpha Blondy rwiswe abamenyesha amakuru barabangamiwe nirwo ruguma ruvuzwa ku maradiyo mu gisagara ca Yaounde no hagati mu gihugu ahakorerwa urudandazwa cyane idwala blonde yari yasohoye ururirimbo ku itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani inyuma y'igandagurwa ry'umumenyeshamakuru norbert zongo no munsi urwo ruririmbo rwavugijwe mu kwibuka martines zogo yari asanzwe azwi cyane ikiziga cya zogo cyatawe ejo ku munsi wa mungu mu kigwati cya sowa kiri hafi y'umugwa mukuru ibyo bibaye nyuma y'iminsi itanu anyurujwe n'abicanyi bataramenyekana hafi ibinyamakuru byose muri Cameroon biranegura iyicwa rya Zogo azwi kuba ashira ahabona amakuru ahishijwe kandi akakurikiranira hafi ibibazo by'isesagurwa ry'amatungo ya leta Zogo yari umukuru w'iradiyo yigenga Amplitude FM ikorera ku mugwa mukuru yakora ibiganiro mu gifaransa bijanye n'ubuzima bwa misi yose harimo n'ibijanye n'intwaro zibereye
umushikiranganji wa mbere wa polonye kuri wa mbere yatangaje ko igihugu ciwe kiriko cubaka runani rw'ibihugu yiteguriye kurungika muri Ukraine imodoka z'intambara zo mu bwoko bwa tanks zakorewe mu Budagi naho ico gihugu kitotanga ku mugaragaro uburenganzira bwo kubikora ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma Minisitiri w'intebe wa Polonye kuri uyu wa mbere yatangaje ko igihugu cye kirimo kubaka urunana rw'ibihugu byiteguye kohereza muri Ukraine imodoka z'intambara zo mu bwoko bwa burende zakorewe mu Budage kabone n'ubwo Ubudage butatanga ku mugaragaro uburenganzira bwo kubikora Mateusz Morawiecki yabwiye abanyamakuru ko Polonye izasaba Ubudage uburenganzira ariko kwiyo ngingo iza ku mwanya wa kabiri yavuze ko ubu barimo gushyira igitutu butitsa kuri leta y'Ubudage kugira ngo yemere gutanga izo modoka z'intambara Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubudage Annalena Baerbock ejo ku cyumweru yabwiye televiziyo yo mu Bufaransa RCI ko Polonye iramutse isabye uburenganzira bwo kohereza muri Ukraine izo modoka z'intambara zikorerwa mu Budage budashobora kuyitambamira kugeza aho Baerbock avugiye aya magambo Ubudage bwari butaragira icyo butangaza ku byerekeye kohereza muri Ukraine imodoka z'intambara cyangwa kwemerera ikindi gihugu kizibuguzeho kuzohereza Ukraine imaze igihe ikeneye kohereza imodoka zo mu bwoko bw'intambara zikomeye kandi zigendanye n'igihe ugereranije n'iz'ingabo zayo zifite mu ntagara minisitiri w'ingabo w'icyo gihugu Oleksiy Reznikov yabwiye ijwi ry'Amerika ko batangira kwitoza gukoresha imodoka z'intambara zo mu Budage urakoze jeffrey leta ya kenya iremanga kuba yarishe inyoni zidasanzwe zimaze iminsi zihonya imirima n'ibiterwa ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu aho yana itangishaka ubushikiranganji bujejwe uburimyi muri kenya buremeza ko bwishe inyoni zingana n'amamiliyoni zari ziri mu karere k'igihugu karimo umuceri ubushikiranganji bumenyesha kandi ko izo nyoni ziriko zirahonya ibiterwa biri mu matongo angana n'amahegitari atari make ariko bakavuga ko bakoresha umuti atakindi wonona yamara abaharanira ugukingira ibidukikije bavuga ko leta yari ikwiye gukoresha ubundi buryo bwo gutuza izo nyoni itarinze kuzica umuceri muri kenya usigaye ari igiterwa gikomeye cyane mu biterwa icyo gihugu kirima inyuma y'ibigori n'amasaka ubushakashatsi bwakozwe na leta bwerekana ko umuceri urimwa mu mirima ingana n'ibice mirongo irindwi ku ijana by'imirima y'icyo gihugu yose bavuga ko izo nyoni zaje ziva mu bindi birere zitangura kurya imiceri zibangamiye uburimyi bw'icyo giterwa leta yaciye itangura kwica izo nyoni ikoresheje uburyo bwo gupompa imiti mu kirere colin marangu umukuru w'ibiro bijejwe gukingira ibiterwa muri kenya avuga ko izo nyoni bagiye barazica mu bice bine by'ako karere aho zagiye zirahonya ibiterwa guhera mu kwezi k'umunani mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri
muri kamurabandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika ekereziya y'abaluterana yarimitse umunyapalestine wayo wa mbere nka pasteur ejo ku munsi w'imana mu birori byabereye i yeruzalemu idonido y'inkuru na mugenzi wacu eugene mukanguzi kwimuka kwa pasiteri sari azari byabereye imbere y'imbaga y'abantu bari bapakiye mu kiliziya mu mujyi ushaje wa yeruzalemu azayobora kiliziya iri yorudani no ku butaka butagatifu sari azari yaragize ati mbabwije ukuri ntabwo nigeze ndota ibijyanye no kuba pasiteri wa mbere w'umugore byonyine kuba narizeraga ko abandi bagore bakwiga teolojiya kandi umunsi umwe bakazagaruka mu mujyi mwese muzi igihe amasomo ya teolojiya amara ariko siko byagenze ubwo rero ndizera ko bihereye uyu munsi binyuze muri iri yimikwa abagore benshi bizababera ikibatsi amaherezo bakazavuga bati ubu noneho dushobora kwiga teolojiya niba utatinyukaga ku mpamvu izo arizo zose pasiteri azar agiye kuba umwe mu bagore batanu bashyizwe muri uwo murimo mu burasirazuba bwo hagati aje asanga umunyasiriyakazi n'abanyaribanikazi batatu nk'uko akanama ka kiliziya mu burasirazuba bwo hagati kabivuga intara ya sijorudaniya na gaza birimo abakirisitu ibihumbi mirongo ine na birindwi guhera mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi nk'uko ibiro by'ikusanyamibare bya palestina bibivuga kiliziya the evangelical lutheran church ivuga ko ifite abayoboke bagera mu bihumbi bitatu i yeruzalemu mu ntara ya sijorudaniya no muri yorudani
urakoze eugeni umushikiranganji ajejwe ikiga muri leta zunze amerika janet yellen yavuze ko ari ngombwa cyane gutorera inyishu ikibazo cy'imyenda ya zambia ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukanguzi ubwo yari mu ruzinduko muri zambia uyu munsi ku wa mbere yeren yavuze ko ari ngombwa kwita kuri iyo myenda y'iki gihugu anasanga hari byinshi byagezweho nyuma y'ibiganiro bizira uburyarya yagiranye mu cyumweru gishize n'abatanga inguzanyo mu bushinwa uyu muyobozi yongeyeho ko imyenda ya zambia imaze igihe ikururana hejuru y'ubukungu bwose bw'igihugu kandi ko ubushinwa bwabaye intambamyi yatumye icyo gihugu kitabasha gukemura ibibazo by'imyenda cyakora yavuze ko yashimishijwe n'uko hari ibishobora kugerwaho mu bihe bya vuba aho amariye kubonana n'abayobozi b'ubushinwa izurich avuga ko byari ibiganiro byubaka aho yasabye abo bayobozi b'ubushinwa ubufatanye mu kugerageza kubona igisubizo cyihuse ku kibazo cya zambiya minisitiri yeren yanavuze ko ari ngombwa cyane ko zambiya ihangana n'ikibazo cya ruswa n'icy'uburenganzira bwa muntu kandi igashyiraho uburyo buteza imbere ishoramari n'ubuhahirane yongeyeho ko byagize akamaro kanini ko perezida Hakainde Hichilema wagiye ku butegetsi mu kwezi kwa munani umwaka wa bibiri makumyabiri na rimwe yashyize ikibazo cya ruswa mu byo agomba kwitaho kandi hari bimwe yamaze kugeraho ariko akavuga ko ari ikintu gikeneye gukomeza kwitabwaho Yeren ari mu ruzinduko rw'iminsi itatu ku mugabane wa Afurika muri Senegal yavuze ko intambara y'Uburusiya muri Ukraine yagize ingaruka zikomeye by'umwihariko ku banyafurika ko yongereye ibibazo by'ibura ry'ibiribwa kandi igateza ibibazo bijyanye n'ubukungu ku mugabane bitari ngombwa
turashimiye bagenzi bacu badushikije aya makuru aya makuru kandi yose uh, mushora no kwiyumviza na ku kibanza cacu we kaburungu radio yacu vewa kaburungu com adresse yacu youtube instagram na facebook ni vewa radio yacu mu kanya rero tuberekeza mu karere ka afurika ibiyaga binini aya makuru tuyatanguriye mu Rwanda sentare nkuru yo mu Rwanda rero yemeje ibyaha byagirizwa bamporiki Edouard byo gukoresha ubasha ahabwa n'itegeko ku nyungu ziwe bwite ya muciriye gufungwa imyaka itanu no gutanga ihadabu y'imiliyoni mirongo itatu y'amafaranga y'amanyarwanda ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eric bagira ubusa
ni urubanza rwasomwe yaba bwana Edouard Bamporiki ndetse n'abamwunganira mu mategeko batari mu rukiko ubushinjacyaha nibwo bwari buhagarariwe mu rukiko hagaragaraga abanyamakuru benshi biganjemo abakorera ku muyoboro wa YouTube byibura umucamanza yakoresheje igihe kibarirwa mu isaha asoma imyanzuro ku rubanza rwa Bamporiki mu bujurire bwe uwari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco yari yaravuze ko atishimiye kuba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rutaramusubikiye ibihano kandi ko rwamuhanishije ihazabu nini idashingiye ku byo amategeko ateganya ubushinjacyaha nabwo bwarajuriye buvuga ko urukiko rwa mbere rutahuje ibikorwa n'amategeko abihana bwajuriye kandi buvuga ko urukiko rwahanishije Bamporiki ibihano bito biri munsi y'ibiteganywa n'amategeko rwa rwamuhamije icyaha icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite abamwunganira bavuga ko kuba bamporiki yarasabye noruberi gatera miliyoni icumi ku buvugizi yamukoreye bugafunguza umugore we bitagize icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bavuga ko umwanya yari afite mu butegetsi utari kumwemerera gufunguza umugore wa gatera uraye neza anita waregwaga gutanga ruswa nawe guhakana ko yakiriye miliyoni icumi zo kwa gatera nk'indonke ahubwo byari ishimwe ku buvugizi yari yakoreye umugore we urukiko rushingiye ku nyandiko yiyandikiye yemera ibyaha anasaba imbabazi rwemeje ko nta gaciro byahabwa rwavuze ko gatera yari yarareze bamporiki ko yahoraga amutoteza akamukangisha ko natamuha amafaranga hazafungisha ibikorwa bye by'ubucuruzi yisunze inyandiko z'umuhanga w'umutaliyani mu bo hambere siseho umucamanza mu rukiko rukuru yanzuye ko ubucuti nyabwo hagati ya bamporiki na gatera butagaragara yavuze ko iyo buza kuba buhari bamporiki atari bujye kumwaka amafaranga mu bihe bitandukanye kuvuga ko hari aho yemereye ibyaha muri ribu kubera igihunga urukiko rwanzuye ko bitari bushoboke kuko yari mu bantu batashoboraga guterwa ubwoba impamvu yatanze zose yiregura ko atari bukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite nta shingiro zifite umucamanza yanzuye ko agomba kubihanirwa hashingiwe ku mategeko yerekeye kurwanya ruswa kuba urukiko rwa mbere rwaramugabanyirije igihano cy'igifungo rwarangiza ntirugabanye ihazabu urukiko rukuru ruvuga ko urukiko rwabanje rwakoze amakosa naho ku kuba atarasubikiwe ibihano bifite ishingiro nk'uko urukiko rukuru rwabitangaje rwavuze ko ibyo yaregwa yabikoze ari umuyobozi ukomeye wari yitezweho ubunyangamugayo bw'intangarugero umucamanza ati byabaye nk'igikuba gicitse kuba yagombaga kubera urugero rushingiye ku bimenyetso biri muri dosiye ruvuga ko mu bihe bitandukanye bwana bamporiki yasabye gatera miliyoni eshanu amaze kwegera bagenzi be b'abayobozi ngo afunguze ibikorwa by'ubucuruzi bya gatera haravugwamo merari mabwa n'amaguru visi meya w'umujyi wa kigali ushinzwe iby'iterambere uwari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwana jean marie vianney gatabazi na madame clea kamanzi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere rdb abo ngo yabahamagaye kuri telefone rukavuga ko uretse umwanya yari afite nta handi agaragaza yakuraga ubwo bubasha ku bintu bitanamurebaga urukiko rwanzuye ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bufite ishingiro rwamuhamije ibyaha byo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite ashingiye ku ngingo z'amategeko hano ibyaha bya ruswa umucamanza yavuze ko icyemezo cyafashwe ku rwego rwa mbere kigomba guhinduka ashingiye kandi ku myitwarire ya bamporiki mu butabera aho kumuhanisha imyaka irindwi yayigabanije yavuze ko yakoze ibyaha ibyaha byo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite bigize impurirane imbonezamugambi yahanishije bwana bamporiki gufunga imyaka itanu no gutanga ihazabu ya miliyoni mirongo itatu byavuye ku myaka ine y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni mirongo itandatu yari yahanishijwe mu rwego rwa mbere kuri uru rwego metere vode kayitana yatwohereje ubutumwa buvuga ko ntacyo yabivugaho tumubajije niba bazajurira ibihano yadusubije ko batarabifataho umwanzuro umwe mu banyamategeko yabwiye ijwi rya amerika ko ubujurire budashoboka yavuze ko byashoboka habaye havutsemo impamvu z'akarengane nko gufata icyemezo cyashingiwe ku itegeko ritari ryo n'izindi mpamvu yavuze ko bizasaba gutegereza ko bamporiki yajurira wenda ubujurire bwe bukaba bwaterwa utwatsi ariko ko nanone kuva umunsi yakatiweho nyuma y'ukwezi urubanza ruzahita ruhinduka itegeko akajya kurangiriza igihano cye mu munyururu Bamporiki wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco ari ku isonga mu batsimbataje gahunda ya ndi umunyarwanda ashishikariza ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abahutu n'abatutsi uyu ukunda kwivugaho mu ruhame hagaruka ku buzima bwe bwite avuga ko yinjiye mu murwa mukuru w'u rwanda kigali afite ibiceri bitatu by'ijana nyuma y'urugendo avuga ko yatangiranye no gucukura imisarani kugeza abaye minisitiri byamugejeje ku kuzuza miliyari y'amafaranga nk'uko yabitangaje mu minsi yashize n'umwe mu bategetsi bakuru bahawe amahirwe yo gufungirwa iwabo akajya acishamo akinyabya ku mbuga nkoranyambaga nka twitter agasaba imbabazi ku byaha bitihanganirwa n'ubutegetsi bw'u rwanda ehoge rusa ijwi ry'amerika i kigali
urakoze eric mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere impunzi z'abanyekongo zaturutse mu makampi atanu zazindukiye mu gikorwa cyo gutanga ubutumwa kuri ambasade zitandukanye zikorera i kigali mu rwanda izo mpunzi zisaba ko ibihugu bikomeye muri onu byo kwihutira gutabariza bene wabo basigaye muri kongo bariko baricwa idonido inkuru na mugenzi wacu asumita kaboyi ari i kigali mu rwanda mu butumwa izo mpunzi zashyikiriza ambasade zinyuranye zikorera hano i kigali bwagaragaragamo imibereho yazo kuva zagera mu rwanda mu myaka makumyabiri n'umunani ishize izi mpunzi zagaragaje ko zibayeho nabi kandi ko n'imfashanyo bahabwa zagabanijwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr banagaragaje kandi ko na bene wabo basigaye mu burasirazuba bwa kongo barimo kwicwa umunsi ku munsi muri ubwo butumwa zageneye za ambasade izi mpunzi zasabye amahanga ko yagira icyo akora agahagarika ubwicanyi burimo gukorerwa ku bakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi bwana nsengiyera john wari uhagarariye izi mpunzi yabwijwe ijya mbere ko bahisemo kwandikira izi ambasade nyuma y'urundi rugendo bakoreye mu nkambi eshanu bacumbitsemo ntibigire icyo bitanga hamaze guhunga abarenze ibihumbi bitandatu ubwo baje dusanga bari mu nkambi y'itranzito ya nkamira abandi bari mu kishoti abandi bari mahamba abandi babuze uburyo bahunga bitewe n'uko iyo baje rwose babasubizayo ngo nta ntambara ihari kandi bari kwica twabonye tutari ukomeze kwicara tuvuga reka tugerageze twandike ibibazo byacu tubizimuzi tubigaragariza amahanga icyo twashobora kubera ubwite cyacu ari ukujyana iyo petition cyangwa iyo memorandum tukayijyana ku maambasade twifuje kubikora gutyo kugira ngo nabo bakomeze bamenye ko bari guceceka kandi turi gushira twavuganye ku murongo wa telefoni batarinjira muri ambasade kuko bitari byemewe ko abanyamakuru babasanga muri ambasade mu gihe cya saa kumi izi mpunzi zabwijwe rya amerika ko bari bamaze kugeza amabaruwa kuri ambasade y'ububirigi ubufaransa ubwongereza umuryango w'ubumwe bw'i burayi uganda angola ndetse n'uburundi ubwo butumwa bushimangira ko barambiwe ubuzima bw'ubuhungiro bisaba ko minota interinasiyonari dushaka gutaha barashaka ngo twebwe dushireyo nyine batwice abadapfuye bahunge turangireyo muri kongo bakomeze begisipota imirima yacu n'imitungo yacu imitungo yacu nayo bereri ibamo twe dukomeze tubandikire inzandiko dukomeze dukore amamarishe pasifike mpaka nyine ikibazo cyacu bagize icyo bagikoraho iki gikorwa kije gikurikira icyabaye mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize icyo gihe izo mpunzi zakoze urugendo rusaba amahanga na leta ya kongo kubafasha gusubira mu gihugu cyabo no gusaba ko ubwicanyi buhabera bwahagarara hari abantu bamwe bari baketse ko iyi myigaragambyo yari yateguwe na leta y'u rwanda gusa izo mpunzi zo zirabihakana ibi bintu tubyikorera mu maboko yacu guhera ku kambere kugeza ku kanyuma nta n'uburenganzira duhabwa bwo gukora ibyo bintu kuko ukumva nko kwandikira amambasade ibyo ntabwo tugomba kubisabira wenda uburenganzira kuko igihe nakwandikira amambasade nkayishyira urupapuro ntabwo ari imyigaragambyo none se kubera icyo twakoreye mu nkambi gusa hanze y'inkambi ko ariho hari heza ho kugaragariza n'ibibazo tukajya mu mihanda tukagira ute tugahagarika amamodoka kuko tutabikoze kuko nta burenganzira twari dufite umuntu araba ataguhaye n'uburenganzira noneho umwitirire ngo ni wowe wanabiteguye hari abafite akazi b'abana bacu b'abavandimwe bacu ahangaha muri kigali dukora kontribisiyo tugategera abo basaza n'abandi bagomba kuza kugaragaza ikibazo cyabo kugeza kuri uyu mugoroba izi mpunzi zivuga ko ambasade zisigaye zizabagezaho ubutumwa bwazo kuri uyu wa kabiri ibihugu cumi na kimwe nibyo bihabwa ubutumwa bw'impunzi z'abanyekongo bari mu rwanda nyuma y'ibyamaze kubona aya mabaruwa izi mpunzi zivuga ko zizareba ambasade ya amerika mu rwanda ya senegali tanzania ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr kuri uyu wa kabiri u rwanda rutangaza ko rucumbikiye impunzi zisaga ibihumbi mirongo inani z'abanyekongo nk'uko bivugwa na minisiteri ishinzwe impunzi mu rwanda izi mpunzi zibarirwa mu nkambi eshanu kigeme mu karere ka nyamagabe icumbikiye impunzi z'abanyekongo ibihumbi cumi na bine mahama mu karere ka kirehe mu burasirazuba bw'u rwanda harimo abasaga ibihumbi makumyabiri na kimwe inkambi ya kiziba iri mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda harimo abasaga cumi na birindwi mugombwa muri gisagara harimo ibihumbi cumi na kimwe nyabiheke muri gatsibo naho hagaragaramo ibihumbi cumi na bitatu asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumta muri repubulika ya demokarasi ya kongo ishyirahamwe rihanira guhindura ibintu ruca rifatanije na amka kongo bisaba leta ikinshasa kugara imbibe zayo n'igihugu cy'u rwanda mu ntumbero yo kurangiza ibibazo ayo mashyirahamwe avuga ko u rwanda ruteza kongo mu gufasha abarwanyi umurwi m23 inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika jimmy shukan bakomera ari igoma ibi byavugiwe mu kiganiro n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere mu gitondo iminsi ine gusa nyuma y'imyigaragambyo yabaye mu cyumweru gishize yari yateguwe n'ihuriro ry'amashyirahamwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikorera mu ntara ya Kivu ya ruguru ibibazo byibanzweho cyane kurusha ibindi muri iki kiganiro ni ukumenya icyo amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu atekereza ku myigaragambyo itaragenze neza nk'uko yari yateguwe mu rwego rwo gusaba ko ingabo z'umuryango wa afurika y'uburasirazuba yase ziva ku butaka bwa kongo bidatinze ubwo yasubizaga emmanuel bivove yavuze ko atumva impamvu abashinzwe umutekano batubahiriza uburenganzira bw'abigaragambya kandi babifitiye uburenganzira tubabajwe cyane n'uburyo polisi yitwaye mu myigaragambyo yo mu cyumweru gishize imyitwarire nk'iriya turayamaganye abayobozi bacu bagakwiye kubahiriza demokarasi ya kongo barinda abigaragambya mu buryo bw'amahoro naho ku ruhande rwa charles sankara asaba ko abapolisi bateye ibyuka biryana mu maso abari muri iyo myigaragambyo bafatwa bakajyanwa mu butabera bityo bakaryozwa ibikorwa nk'ibyo bakoze bitubahirije uburenganzira bwa muntu tunalomba rais kisekedi turasaba perezida felix tshisekedi gukura ku mirimo umuyobozi wa polisi mu mujyi wa goma kuko arimo gukora ibitemewe n'amategeko cyane yikira kubigaragambya akabaroha hamwe ibisasu ndetse n'ibindi bikorwa bibi bitari bikwiye ku muntu nkuriye w'umuyobozi ariko nyuma y'ibyo byose dukomeje nyine dushima ingabo zacu FARDC zikomeje kwitanga mu kurwanirira igihugu cyacu mupaka kutoa maisha yao.
Ikindi kibanzweho ni umubano hagati ya Kongo n'u Rwanda wabaye mubi kuva aho abarwanyi b'umutwe mu makumyabiri na gatatu basubukuye imirwano na FARDC mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri na kabiri. Aba babona ko mu gihe hakomeje kubaho ubuhahirane hagati y'ibyo bihugu byombi Kongo n'u Rwanda umutekano muke uzakomeza kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo.
Demando également ikindi kandi turasaba perezida felix tshisekedi kuvanaho ubuhahirane ubwo ari bwo bwose twagiranaga n'igihugu cy'u rwanda ntidushaka diporomasi cyangwa se ubucuruzi ubwo ari bwo bwose nabwo bwambukiranya imipaka kuko ibyo byose ari mu bituma umutekano ukomeza kudindira hano mu burasirazuba ibyo kandi bigomba gukorwa no ku gihugu cya uganda ubwo basubizaga ibibazo by'abanyamakuru aba bahamagariye abaturage bo mu mujyi wa Goma no mu ntara ya Kivu ya ruguru muri rusange kwifatanya n'imiryango y'ababuze ababo kubera intambara FARDC yanganye mu makumyabiri na gatatu muri teritwari ya Rucuru na Nyiragongo uwo munsi uzaba ari kuwa kane tariki makumyabiri n'itandatu z'uku kwezi aho mu ntara yose nta kazi kazakorwa nibyo mu buryo bwo gukunda igihugu n'abagituye twese turahamagarirwa kuguma mu ngo zacu mu rwego rwo kwiyungana bagenzi bacu batakaje ababo mu duce turimo intambara muri byo kandi dukomeje kwamagana ingabo z'umuryango wa afurika y'uburasirazuba zikomeje kugenda zidegembya mu mijyi nka goma ndetse n'ahandi ibyo bitandukanye n'amasezerano y'u rwanda mu kurangiza iki kiganiro n'abanyamakuru ruca yasubiyemo ku myigaragambyo ku rwego rwo hejuru irimo gutegurwa mu minsi iri imbere nubwo umunsi nyakuri utaremeranywaho imyigaragambyo izaba ifite intego yo kwamagana polisi y'igihugu ku buryo ifata abigaragambya ndetse no kongera kwibutsa ingabo za yase ko zigomba gusubira mu bihugu byazo kuko zitashoboye kurwanya imitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Kongo tubibutse ko mu myigaragambyo yabaye mu cyumweru gishize abashinzwe umutekano barashe ibyuka biryana mu maso ku bari bayirimo batanu muri bo barakomereka abandi umunani barafungwa ndetse n'abanyamakuru batatu bayikomerekeramo ubu mu mujyi wa Goma abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyamakuru ntibavuga rumwe n'abashinzwe umutekano barimo polisi y'igihugu na JR cyangwa se garde républicaine Jimmy Shukrani bakomera ijwi ry'Amerika igoma
urakoze jimmy mu burundi ubukene bw'amazi mu makomine n'intara zitandukanye z'igihugu burateye umutima uhagaze abanyagihugu ku bijanye no gutuza ikiza c'indwara ya korera ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu tiyerive ndashimiye Imitumba ya Munyika ya mbere na Marambo ya mbere yo muri komine ya Rugombo y'intara ya Cibitoke nibangamiwe cyane n'ubukene bw'amazi. Abanyagihugu baho bavuga ko kuvoma amazi ari igikorwa bahebera umunsi wose, nahone bagashobora kutayaronka. Aba ni bamwe mu bavuganye n'isoko ry'ijwi ry'Amerika ribasanze aho bariko barakora udukorwa two mu mirima ku mutumba wa Marambo ya mbere.
amazi rero ni ikibazo kuko urashobora nko guhera mu gitondo ushaka ku mugoroba atamazi uraronka ukazunguka igisagara cyose ukabura amazi kubera iki bagenda boheza mu yindi micungararo mu yindi micungararo umuntu agaca abura ahantu ari gukura amazi niyaje akamara umwanya muto agaca yongera agacika je nk'ubu nkejo narerera amazi ndayabura mudamu navuga ati niko yasigaye muhira hari akandi kazi ufise ayera arayabura mbona niyo mpamvu nkawe urabona umuntu yibereye ngaha mu byaro ko umuntu atoye ashaka gutabira nyine kuko ngaha nta mazi aba ari hasi ngo umuntu agende gukora canke ngakode Biraba ngombwa ko rimwe na rimwe barondera aho bagura amazi ku bafise amatangi bayimburiramo igihe yabonetse. Iduga ry'ibiciro ku bidandazwa mu gihugu ntiryasize inyuma n'amazi. Ibido y'amaritiro mirongo ibiri yahora igurwa amafaranga mirongo ibiri haraheze imyaka itatu ubu igurwa amafaranga ari hagati y'ijana n'amajana abiri. Uyu isoko ryacu rimusanze ku mutumba wa Marambo ariko aja kurondera aho avoma amazi.
ko nk'ubu nkaho utanze amazi vuba ibido isigaye ugwa magana abiri ku ibombo ahandi naho ijana wumva mu minsi yahera kujya leta batanga ibido cumi mirongo itanu ariko ubu ibido imwe n'ijana cabure hari magana abiri umva ari gihana kama ugasanga turiko turinywera nyene iyo nyakagunda ariyo tuvoma nyene kogesha ivyo amasahani ivyo vyombo umva rero usanga nyene mutumye nyene turwara nyene buke buke mu ntara ya bubanza nayo nyene iri mu buraruko bw'igihugu amakomine nka gihanga na bubanza ntiboroherwa gushikira amazi meza aba ni bamwe mu baba muri zone bubyuko muri komine bubanza twarumye ameze nkaha twarumye tuza turategera utuja mu tunogo ziba na hene ubishikanye muhira usanga bitoye hasigaye ayo wazanye n'ayo ukuyemo n'ayo byose birangana uwufise amagara akibasha aja kuvoma akajege ni kure urahagenda nk'amasaha atatu kugenda kubera ubushobozi buke bwo kugura ku banyagihugu butuma badashobora kuronka amafaranga bagura amazi abo muri komine rugombo y'intara ya cibitoke bavuga ko bikora ku ruzi nyakagunda rumanukira muri komine rugombo ruzananye muri komine mugina rutera ruja kwisuka mu ruzi rusizi amakuru y'isoko ryacu atubwira ko urwo ruzi nyakagunda rusa nabi cane kukaba nk'ako aba bakenyezi bahahuriye baje kuruvoma bavuga ko rutabwamwo imyanda myinshi myinshi ubwo ruzi nubwo turukoresha ni amazi mabi ushaka uyavamo uyashyire mu nzu ntigera yitora ruragwamo imbwa ruragwamo imicafu dushake dukarabe ntitwigera dukinoga kubera ayo mazi ni amazi mabi cyane iyo ndwara ntituzigera tuyikira kuko nta mazi dufite hajya korera ikira hari amazi meza twoyikira gute tunywa rwa ruzi rutemba banyamwo ibiti bitwagwa abanyenoro b'imbinoro twebwe ubuzima bwacu ahubwo tubukesha imana yonyine ntizi uko tuzoba
kandi leta iyo birya yatwibagiye nitwibuke tumere nk'abandi bantu nabo nk'uko yibuka abandi eka no mu gisagara ca bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi si yororo uyu ni umwe mu batware bo muri karitsiye nkenga busoro iri muri komine muha avuga ko ari akajegeza ku bukene bafise bw'amazi yamaye ashobora gusekeje ahubwo aho gato naho rero amazi abonekana mu ijoro saa munani y'ijoro aho ni saa rimwe mu bushamurwe kabiri urumva ko imigana aho nyene ibibazo amazi biri kwakundi nyene hatagira ico leta cikoze abantu barabwira ingwara z'amazi n'ukuri baza kugwara vuba amahera dufise twarashikirije neza twashikirije ko umwanya n'umwanya abantu bogira ingorane ibaze ahantu hegeye gisagara abantu bakivuva mu myonga amakora akamara amazi aho ibintu biruko mu gihe haheze indwi zibiri ubushikiranganje bw'amagara y'abantu butangaje uturere tw'ubuvuzi tubangamiwe n'ikiza ca korera mu ntwaro baciye bakora amahimiriza y'urutavanako mu banyagihugu ku bijanye no gukurikiza amabwirizwa cumi y'isuku buramatari w'intara ya cibitoke kahame bizoza avuga ko bari ku kivi kugira bake muri ico kibazo c'amazi twafite icyizere ko amaproje tubona ariko arategurwa na regidezo ibyuka byaragiye biraba ko ahantu hari amasoko atandukanye turizera ko ubugeni bwaboneka muri regidezo cyangwa mu yandi mawonje ashobora ko yofasha yuko amazi dufite mu misozi ihanamiye icyo kiyaya cya rugomo na buganda turamaze kukiganira cyane rwose n'amashyirahamwe bijejwe ariko urabona ko si amafaranga aba hari n'ibyo vuba reka dutegure turabe yuko cyokunda ariko nubwo ari uko tubana yaduhimiza bene igihugu gihugu ayo mazi baba baronse ko bashobora kuyateka ikibazo cy'amazi kiramaze imyaka itari mike kivugwa mu ntara zitandukanye z'igihugu ibintu bikaba byagiye birunyuka
turabashimiye inshuti mwese mugira amahoro n'umugoroba mwiza